father plenty money for my backyard plenty money for my house yo no recession for where you dey olúwa visit me i dey wait yo àlejò lówó mo ti mọ̀ tẹ́lẹ̀ tẹ́lẹ̀ o ẹ fún mi lówó mi ò ní ìyá ìkáyọ̀ o baba bless me o i no go try me make you see i no go get am money money ego ego àgbékánu kò owó money money ego ego ego ìwọ yàrá mi dákun mo bẹ̀ o. bless me bless me baba give me good life ìpadà kí n máa yan fandafanda lójú ẹlẹ́gàn mi o money money. the add I don't want to see you, Joe, I'm more bebel. Ó pé kó pọ̀, àní mo bẹ̀bẹ̀ o, torí dẹ́bìtì mi pọ̀ ó pọ̀ o. Fámìlì mi pọ̀ ó pọ̀ o. Have mercy on me and eh, give me good life, e last me peace of mind. Every day as I dey grind. make your favor follow me, Baba. Money, money, yeah, oh. go. And the know. right, my people i salute una and welcome una to inform me radio and this na una business and lifestyle program inform me with olayemi and co this morning my name na olayemi i salute una well well um, not be only me dey inside studio my my um, brothers and my sister dey inside studio with us this this morning yes So many things they happen for our society. We can the wonder say how we take reach this level. Why things be the way they be. Why people they behave the way way them they behave or they choose not to act when they suppose act. Waiting they really happen those days we go say the fear of god no make me do this that fear of god no dey again where e run go anyway the fear of god still dey for those of us wey choose not to allow the fear of god mold us to do the right things hmm karma dey wait for una na the good book nine im talk say the good wey person know to do wey you refuse to do am say na sin unto that person you dey for place of authority you get a eh, responsibility or they give you responsibility wey you suppose fulfil you choose not to because you wan grab power because you wan acquire all the acquirables my brother my sister the family members wey dey even look and not talk put not separate themselves not come out from among them at the same ten and ten pence na him hold all of una together this morning i just dey reflect on life wetin i dey reflect we come with nothing we go go with nothing we came empty handed and when we dey go we no go carry anything even if they adorn you with the most beautiful uh, clothes with gold with all the money even they, they put uh, the most expensive cow or the most expensive goat the most expensive mm-hmm. whatever take bury you you no dey go anywhere with those things yes. why we no dey reflect on this why will not they think of the next person the valuable person i not believe say the indigenous nigerians say dem dey vulnerable they are valuable and until each and every one of us whether you dey for the north the south the east and the west until you begin see yourself say you dey valuable and choose not to allow the political elite so to speak make dem dey make you look down on yourself we no go get am right we dey prepare for another election now wetin be your stand wetin be the criteria wey we wan take put di pipo wey wan lead us for another four years in the house of assembly uh, uh, uh, house of rep and uh, senators dem dey pass bills wey dey favour dem because of their own selfish reason because dem wan remain the other day i dey read say one person don dey for for uh, the limelight political limelight for twenty years hmm. twenty hmm. years and you still wan remain you no dey shame you no dey shame twenty years the twenty years wey you don dey wetin you achieve wetin wetin your people go talk say okay this na the impact wey you make for their own community because you are supposed to be representing a community yes. e get people wey you suppose dey represent no be by road make we the indigenous people not dey let dis people dey fool us again with roads or uh, which other thing dem take dey do us uh, okay electricity electricity dey no okay transformer okay okay say dem go give us light the light light dey na at all as me and you dey talk na light dey dem dey spoil spoil uh, our things for house our electronics and all that yes with the bubu yeke light wey even dey <laughs> abeg if you dey sleep before right now uh, we not in fact oga de omo madam ikekwa and uh, oga mike we no dey even say make we wake the the sleeping sheep again now na the lions those wey know the tigers na then we need to wake them up now so that their voice will be heard enough is enough we dey talk say love is more than enough any person wey dey choose say na power im want over say make im love somebody e get ulterior motive no be no be no be positive thing that person dey look for that power for you want power you dey use blood sacrifice to acquire power we overturn the table today o we overturn the table una agree with me yes the eyes have it. Eh, eh, the eyes have it okay our parliament say all the eyes have it we overturn the table say the thing wey una say una want that power for wey una take dey use blood sacrifice e go in fact una no go get am enough is enough una no vex seriously i dey tell una say the indigenous uh, people of nigeria matter dey give me sleepless night so as the thing dey do me okay, okay no be i do me i do you <laughs> i go come do una back my name na olayemi i salute una well well and welcome everybody <clears throat> those wey dey join us for outside nigeria canada london china ukraine even ukraine sef we welcome una russia sef we welcome all of una god go bless una we say peace be still peace go come that place but the people wey dey cause the wahala so make the two of una just gather together deal with the people by una sef <laughs> and the advice wey i get for una this morning be this: so, when we see ourselves as human beings and say we no dey look out for power eh wahala no go dey when oh, we say hunger dey and yet people dey deliberately dey spend billions and trillions take dey make weapons of mass destruction you know see say na na hmm. wickedness be that say dem no really want make hunger finish dem no really want make peace dey even the peace keeping forces wey dem dey send dem dey send peace eh, keeping force wey go hold na loot dem dey eh, go loot wey go hold eh, gun go there haba our eyes don dey open o oh. okay my own eyes don open since anyway and hmm. i dey pray say make other people eyes open join madam ikeko abemona no vex say i over talk this morning na the thing the way wey the thing just take dey do me and then maybe the the um palatables wey i just enjoy just now just still give me energy joint. <laughs> okay so my people dey say make i eh, eh, know eh, but we many uh, we many for here senator dey here senator <laughs> dey here <laughs> okay may i help help help you okay make all of us more nervous na be the truth make me still greet my country people i greet una my name na sandra ikekwa you know when madam dey talk just now i say make i no vex now say no we plenty for studio mm -hmm. uh -huh. so that make dem know so make my brothers my country brothers make dem greet una too. well my country people uh -huh. na me una brother oga mike the organic senator una know say somebody talk am say im na king makers im don dey make king so now nah, nothing go stop am be, from become king but me i say na lie because i be history student all the kingmakers none of them don become king <laughs> if you be kingmaker just stay your lane dey be kingmakers no be say you go say you wan become king that one na zero because na your greed na make you wan become king kingmaker kingmaker great pass king na <laughs> kingmaker great pass king <laughs> <laughs> My people, I salute everybody. Uh, finally, I don't be the local government chairman. Mm. And <laughs> so I thank Baba God. Um, I be the take say this man went in my right hand side want detr- want dethrone me, but they still remain for a senator seat. So <laughs> where they loot? Yeah, then they put Agbada and Agbada will come get several bullion over inside. inside. what did they call this one? Now let you wear native for you Senator. Eh, if 07 07 wan go meet wetin wan go carry go office go give misc e dey wear agbada go there no be suit <laughs> na document dey lost for office eh. <laughs> my people i dey greet everybody this morning and uh, anywhere you dey listen to us as madam already talk we dey really salute you and we thank uh, god for your life as we all of us still uh, see today and if na night you dey and you dey listen This time, uh, we thank you as you take uh, the sacrifice You're resting hour just to make sure say you hear our voice today. And um, this one will carry us around. enter the the difference between political power and traditional power. Political power and power obtained from the people and therefore must be controlled by the people. While traditional power and power given by God, it is a birthright and is to be enforced by the people. Um, today, you know, yesterday we talk say make we learn to deny us i mean how person dey do things to deny himself sleep but today we want to look at the value of obtaining from and enforcers who dey obtain power from and who dey who dey do the enforcement your value too high o oh. you see sometimes many people no dey know say if you get queen for somewhere na because king dey king no dey dey without a queen i mean queen no dey fit come up without a a king but where you for dey hear for one kingdom now where some of us eh, eh, even our government dey travel carry our government house come carry go go the home meeting dem silent the king there because dem feel say na the queen na im dey in charge take the seat of a king the origin show say king dey Now, when e come turn to the turn of a woman e go come be queen but to cut the long story short my people e good make you understand one funny secret about life say the man when work to make you get your seat a value e too high pass the seat you know why first make everybody they understand say we e be like person when he be informant to police e come reach beer parlor They tell people say <laughs> na me na me give that information o na me give that information i no know whether the people wey you when you give information about na he cousin na e, e just sit down so your life is expired so wetin i wan let us understand this morning be say you pass information to police officer to arrest a bad person so that make the society get peace you are a better police officer no go outside with pride to talk am because you think say you wan collect glory at that moment wetin you just do so for that beer parlour you just behave like the bible use the word e say the pharisees are the sadducees <laughs> whenever they wan pray they stand at the corner of the street by the time they finish their prayer e say their prayer had been answered already by the people wey lis ten to them. <laughs> not the god wey you think say you dey pray to but if you wan actually talk to god wetin say make you do talk to am in silence and him go reward you openly therefore to the indigenous nigeria make we abide that make we make we make we pick that principle of operation this morning May we stop to dey make noise on i no like i no like i no like work silently to bring in a good government when e go fit help to get a value for those wey put dem for office and kings when go get a value for those when they when do the enforcement and at the end you see our society with peace but today because everybody want to take glory for you know be like wish when god since when i did this word now when hiv enter this country i never hear where they say wish deliver hiv to anybody. <laughs> it never happen even in the covid dem no get am dem no get the machine wey dem take dey eh, kick am. but you know say some people dey claim say na na witchcraft na eh, na. Eh, <laughs> you see you you see you see where the matter dey go i say i no see. Uh, okay where the matter dey go so be say <laughs> taking glory for a job not done na be the matter even as satan dey dey dey complain say complain say sometimes i was not there na una do this thing by yourself when you don finish you go come say anyway he has done it for me <laughs> so please our indigenous nigerians make we learn a lesson of doing things in silence in a way when e be say pride no go dey associated but the success of it go tell a story about us therefore to get a good nigerian those when they obtain politicians they obtain power from to shout say i no go gree again is not the solution oh. the solution is working silently leaving them with their noise and work to get a good election and to those when they help the kings make we make sure say we know the enthroned political kings make we work to make sure the gods choose and the people enforce kings Now we get for our society Una good morning. My name is Adeomo Akao. I salute you this morning. Mm. All right. Yes, still on waiting we they talk about um, for the past since since last month. Since last, last month, month, um, month yes. we they talk about good uh, governance um, and we still there for transparency. Well, I go like give this uh, definition of transparency wey i get as i dey do check check this one na from the school of political science as i dey do check check on on this thing now i come across this uh, this definition so that we go use am take refresh our mind because e dis one go help us give examples of wetin the present and past politicians don do for us to know whether they dey transparent and then wetin we dey wetin we go dey look out for for the next election year wey go help us take determine say these old crops of politicians must go by fire by force all right <laughs> so the transparency according to school of political science I say transparency na governance say, I say governance needs transparency for the fair delivery of services to the citizens. It ensures a balance between policy making and its enforcement enforcement following proper rules and regulations. It enables the citizen to access governmental information regarding various policies and their implementation freely. Proper media should be established for an easy understanding of this information i know why i i sure you don you don enter my head now for una to know why i bring out yeah, yeah. this particular um, definition of transparency as given by a, a, a group school of political science the definition of words we no dey take am lightly madam ikekwa mm -hmm. enter am because we mm. get enough time to give hey well time i don't know time time don <laughs> <laughs> to give examples okay maybe we go cite examples and and then find solutions to such we go give examples of how uh, policies policy making uh, decisions of the government and how it take dey affect us as citizens. okay transparency Day. yes okay you talk about media just now <laughs> the thing make me laugh for leg because <laughs> na leg na she for laugh <laughs> because uh, government policy for where media dey dem no dey allow media to actually give out the information to the public even when they wan talk they go find you. we even get we as media we even get access. to information to this information even when we get information because in a way we dey always get information mm -hmm. but when we get information we no dey fit give out the information because na through media na the people dey take dey know wetin dey go on for any community for any society everybody no fit go government house everybody no just fit dey lis ten to news or hear everything mm. but media na e dey always carry information wen dey make am broad as in make the public know mm. aware create awareness but the government no dey allow the media to operate with free hands because anytime you wan give out information when you even give her the information they come hear am either dem close that media house or dem fine or sanction dem uh -huh. mm. so why dis thing be like that because no transparency e get wetin dem dey hide mm. where transparency dey dem no dey hide anything you no get skeleton for cupboard e go dey information go dey open to all so that when everybody get this information you it's like you carry the people along you carry everybody along nobody go dey come dey ask question or come dey assume but because no transparency no uh, open information to the people people no dey carried along so everybody dey always dey assume like we talk yesterday somebody wen dey trans transparency mean see through na when we say see through you no need to tell me say you dey transparent na wetin you dey do go make me know say you dey transparent when we get transparent transparency for our government we go always see the work wey dem dey do then that work go make us announce say ah this government na true our taxpayers money dem dey really dey use am or this thing wey dem wey dem dey do so na true we dey see am we don see am for somewhere we dey see everything everything dey go on e get one governor for uh, one of these states um, for edo state wen comot before the one wey dey now the time wey this governor come for the state e get one place wey dem dey call ring road for di city This governor come do transformation everywhere come dey okay come be like say eh, e no be ancient city again come be modern city so when people somebody dey come from abroad e come down for airport carry airport id e dey come go im papa house when you reach there you no know when dem take reach there, e dey ask people say where we dey <laughs> then dem tell am say na ring road dem dey say ah ah e no even dey know where the route to go im papa house again because the place dey transform. how. <laughs> no then then as, as they just do am as they just as they just do am that time as they just do am that time so people wey dey somebody dey come dey laugh am true wey e pass the place wey the father house first dey the street the way e come take dey e no come really know yeah, because e don tey when e come uh, the state reach when people see the work wey that one do that time people come dey say ah this person dey try o oh. even if e say maybe one or two things dey when e be say dem no still like but this person dey try wetin i try to talk be say transparency na see true you no need to tell people say This person dey transparent na wetin e dey do wetin we dey see na we dey take dey know say this person dey transparent because the the the the present uh, um, uh, leader for this country so i no fit call am say e dey transparent o because i no know where for transparent am pass i no even dey see true even when i enter i no dey see because everywhere block why because i believe say e get wetin dem dey hide nobody know wetin dey go on for the state anymore nobody know we just dey wake up we just dey see things dey happen whether we like it or not dem dey force us to accept am and because of say we don tire for such system that's why we dey shout dey cry out say enough is enough because this na example of bad governance. Hmm. hmm. okay uh, oga uh, senator well uh, you know say when they dey talk of now indict yourself o oh, because you <laughs> dey inside the system <laughs> when they dey talk of this uh, uh, transparency eh this government eh na be the one i know say if you talk of transparency eh e no just dey their agenda at all if you rate am by hundred percent na minus seventy percent or minus hundred percent na dem get no be even so so percent minus na put why for the first time in nigeria free killings just dey go on and yet you go dey ban media from reporting from reporting it people wey dey post on social media you dey vex because they dey give the real numbers of deaths. your own kingsmen go enter somewhere kill more than hundred people more than two hundred people sack a full community you keep quiet that means you get agenda and when the people dey talk about am una go dey vex wetin dey make you dey vex e be like papa wey no gree train children The children come say papa you no gree train us you dey vex wetin you dey vex for when na wetin you dey do na the children dey talk okay now and we notice one thing for that same state where you dey talk so where they dey call edo state hmm. once every day midnight people wey dey come from the north dey be like sand e just be like say every other state don reject dem so na di edo state now na e be di dumping ground as we speak whether you like it or not di indigens of dat edo state no reach di pipo wey dey come from north mm. if you wan know just go different junction if if na only eh, upper ikenwa wey somebody tell me just go there you go see say about seven hausa quarters dey there it's not done you no go go overrun a people why why i dey talk so because there's nothing like transparency okay the same governor now talk about say dem must collect uh, ticket on sunday people say no no this thing no he say who no wan collect who no wan pay make he go sit down. which state be that one. i dey still dey talk of the edo state. okay now they dey talk say okay most people no dey work that sunday o this and e say even if you dey go church he doesn't care buy your ticket on saturday na leader dey talk this one now i dey talk of somebody wey dey vote for no be military leader wey overthrow now so if you look at nothing like transparency e just e just be like say dem get their own agenda and wetin be their agenda make i come collect my own any ah if you like me scatter e no consign me i no get anything to lose and do you know that we never get this kind crop of leaders before no matter how we go say nigeria as a country dey bad reach we never get this set one reverend father dey talk me i just quote his words he say na arrogance of failure na this our set of leaders dey exhibit at least if somebody now say you wan do something you fail person say ah na wow i just dey vex o this thing dey pain me how you go just dey mess things up like that at least you go say ah no vex i no just know how e get as e be but these ones go tell you say eh after all the people wey come before us no even better reach us so there's nothing like transparency because they always have one thing to take defend their failure no matter wetin we dey hear na uh, eh, few days ago uh, eh, that they call emergency meeting over uh, collapse of national grid <laughs> see this yeah, emergency meeting collapse yesterday night now they talk this emergency meeting eh, e don dey too common with nigeria e just be like say dem say when masquerade dey dance every time e no dey get value again at all but if e dey dance like every tuesday ah once tuesday wan reach everybody go go gather dey wait emergency meeting for nigeria now don be like uh, say person wake up go office and at the end of the day we no dey see result so we dey see result no problem and the emergency meeting by the time they finish am they no go still tell the people wetin dem discuss there no transparency nothing if they reach there whether they go talk say okay make we cure the people na nobody know because they no go even still allow the press enter there maybe the one go enter na their own way don take oath They go say eh, eh, nta was there wetin be nta nta now na dey pay them we no take dem as press. we take dem as your image maker yes na wetin me dey see nt as. no be no be only the the nta be the image maker of of the government now sef. okay if you look am you know say all all buy so many over. who get wait first who get the radio and uh, television stations. na dem na na the politicians na yes. na dem na so what do you expect. if you look am you go see say those days we dey wake up to lis ten to news from nta whether radio whether from uh, eh, uh, eh, uh, eh, tv we we'll go sit down around four dey wait for nta news as i talk now my children since dem born dem none of dem don watch nta you know why because as i lost failure for nta no be when i watch nta now my children go see nta come begin dey whether dem like am or they no like am e just come be like say and whether we like it or not in the next ten twenty years now there will be nothing like nta They go lay just dey on air if our children this generation wey dey come up now no think of anything like nta and you still dey air nobody go dey watch am na maybe na foreign leaders go dey watch am say make dem just watch am to hear the lies where these people dey talk ah, because now ah, no transparency. the channel for for uh, eh, dstv na for one nine. exactly <laughs> four one nine and federal government never warn them say come money <laughs> i remove am from that four one nine put am for for another dis thing. Ah, transparency <laughs> so if you look am eh even the transparency international sef wey dem dey say dem be me no and i don dey vex for dem too. oga mike eh e don do i don dey vex for dem because dem no dey transparent enough if dem dey transparent enough dem for tell us things wey truly dey go on for nigeria how eh All right, my people na dey listen to us on informe radio this morning and eh, we dey talk about transparency as one of the characteristics of eh, of governance of good governance make oga adeomo add im own eh, input because e dey write dey write dey write since <laughs> i no know wetin e dey write o oya oya deliver okay <laughs> but no be lecture theatre sha so my people eh? na go just <laughs> but deliver your paper okay my people sometimes eh, when you look at this country and you get a clip of all the campaign for the period of eh, elections and when the people don finally reach office wetin they come dey do e go be like say no be dem first start for podium that is e be like say somebody carve out do a plastic surgery take represent dem go out go speak and then when they now come back to the office they come be like say i was not the one that you saw first thing i i i, I like this definition. no be no be uh, plastic surgery that one no no na costume na dem oh, dey wear. okay okay so okay yeah yeah okay. Uh -huh. Uh -huh. then when they, when they finish, finish when they don enter they finish pull off the costume, pull the costume and then they are the real person go come dey yes. there mm. and uh, during when the costume during drama in most cases dey deceptive mm -hmm. and mm-hmm. so politicians at the podium represent deception. But first of all, let us come to the matter. When you they check um, uh, the the write up from School of um, Political, Political Science, Science, I, I, I as you they talk um, it e return us back again to the traces to the traits traits mm. of um, uh, transparency you know, we get elements of rule of law. Yes. And then we get, um, uh, yesterday we were able to find out the traits of transparency. Mm-hmm. And by the time you bring them together, you go no. say, when we cite example of a good governance, we never even hear them. <laughs> you, uh, you understand I'm trying as, to say? As a nation. As a nation. And coupled with the fact that just not too long, uh, the former president, good luck, um, um, the former president, uh, Obasanjo, mm-hmm He say Nigeria during Jonathan was seventy five percent a country, fifty percent a nation. But as we speak, we are fifty percent a country, twenty five percent a nation. Mm. Yes, actually, the nationhood of Nigeria is actually it's, gone. It's gone. Let us be very sincere. So, when you dey hear the ninth assembly, the ninth assembly actually facilitates wetin make the nation of nigeria the destruction of the of the nation to make sure say dem water am down Mm, that's why they come seal am now say they fit say make dem uh, legalize jumping uh, jumping from one party to another domestication of uh, treaties and all of those stuff so to tell you say na other nation na im come be nigeria Mm. in nigeria the present nigeria is an extension of another nation or nations or nations so very soon every nation when dey the world when get part of nigeria country fit take their own but be aware that china get part of it mm-hmm. when they take sign the nationhood of nigeria to to mm, china mm. during this last court case when they get now because of the interpretation of that mou when amechi go sign but let's come uh, uh, to the matter i get on the issue of transparency may we use these things when i wan name now take evaluate the present and the past government the past government did a privatization on electricity distribution <laughs> mm. and today we know for four states some state went too big two some went big too much one to a buyer mm-hmm. edo delta ondo ekiti belongs to one woman when he and the board of trustees dey carry theirself go court right now -huh. that one dey there so you mean the enemies of the people are becoming the enemies of themselves yes say you you don eat too much stop time five years don expire hmm. you go we will continue from where you stop now if you go oyo state one edo man get hand put for there if you go abuja right now you see say eh, uba uba don confiscate abuja right now on electricity if you go some states in the north two abi three states in the north where terrorism really dey high na pscn still dey you remember we discuss this matter a few days ago and their light is always twenty-four hours The people protest say despite terrorism dey here more na reduce am to 18 hours for a day because una dey use the light dey spoil our things e too much e, e, e no dey make us get water drink e no dey make us see food wey we put for fridge eat e dey always turn rock not be stone again sef <laughs> now on this ground i wan make we quickly take this. first of all number one wait i i you know we were talking about litmus test of a government yes yesterday so these are the specimen i i i try to bring out <laughs> nnpc right now group managing director mele kyari who is he to nigeria now litmus test if you note it down uh, people dey use army uniform to terrorize the country and we uh, at a point you go hear the soldiers will say when those people dey operate they say they will tell they, you they not give we were not giving order to shoot but when a community they get issue indigenous, indigenous nigerians. nigerians they no need order they start shooting what for example transparency in the east constant shooting when you come to um obayanto just a few days back shooting dey till now they lock the community down no movement you can't enter there see as they talk to you so who give the order for the shooting another thing i want us to quickly look at here You say there is another language we were not asked to repel killers in plateau state remember that time when they tell the king say they mm. no tell us we only asked us to come here but we were not asked to come and we were asked to come and watch to come and watch the killings The of indigenous nigerians okay Uh, if you who is nnpc privatized to right now which company con get nnpc transparency na we dey talk o oh. until hmm. today dey still operate as the people in charge of nigeria the agency in charge of nigeria oil then na dem dey sell the crude oil They privatize nnpc dey sell national assets and give to the country wetin dey feel like and yet it's a privatized company then okay we do not want any anyone to be involved in reappraisal remember mm-hmm. the emir when talk this one i fit name you mm. because mm. we are talking about a community with transparent leadership okay another one say return their guns and their uniform and their army uniform release them and let them go akwa ibom state governor na shout this one come out we were not asked okay call presidency and after keeping him on hold for four hours enugu state mm. so uh, we dey go round so that make we fit know where the transparent operations really dey right now for nigeria yes then uh, today dem no gree name whether mele kyari na nnpc group managing director of a company or group managing director of nnpc of a nigeria mm. So, who is paying him? Okay, another part of waiting I want quickly just uh, uh, put together here be say, okay, look at the the horrid nature of the extradition of Sunday Igboho from Benin Republic and Nnamdi Kanu from uh, Kenya, and yet the Super Cup, Mr. Uh, Mr. Super Cup, mm extradition is difficult where is transparency hmm. i'm naming the specimen so that maybe we fit carry dem go lab -huh. Hmm. then by the time we look at all this then why call ipob terrorists and yet the real killers are called bandits we are talking about transparency, transparency. when just an ordinary man that had an escort as army escort and maybe police escort can locate where bandits and terrorists are located in the forest mm. yet nigeria uh, army uh, and air force cannot locate them honorable we, called uh, yeah, minister of, minister uh, for minister uh, of terrorism bandit, and banditry, banditry. Um, uh, minister uh, sheikh gumi we call the, the, the so-called boko boys mm. we don't have their location yet, yet gumi have a location what where is transparency somebody was brought in to custom and he could not salute even turning to the left and right was a problem mm-hmm. and yet we talk about transparency. transparency when we put all this together we therefore bring nigeria to the lab finally now hey, one dissect now <laughs> if we look at all this that will help us now uh, when we don't check all of all these things that one will come help us know say if we look at visibility as a trait nigeria no really dey visible right now it's too crowded i mean clouded so to penetrate itself is very difficult mm. two if we talk of empathy e no dey it's only for a special group of persons and a select few and a selected few if we talk about vulnerability listening and allowing Now make me wan come back to that definition that language from that language say vulnerability of a leader mean say e dey always allow criticisms and at the same time e dey allow e dey listen to complain mm. to people today we know say the house severally don get wetin we dey call media bill to muzzle the press as me and you dey talk you know and we all agree say several journalists don die for nigeria all because of the issue of transparency today even the, the so-called house of rep the gu- guardian reporter disappear later they find the corpse for inside mortuary and yet nobody know who can drop the corpse and that's the, case died like that. that. and we dey talk about transparency. transparency so by the time we get into the lab and we want to look am with microscope you find out say the dirty when dey e no even fit make the country dey transparent and why di dirty dey na becos na intransparency and unpatriotic behaviour na unpatriotic behaviour no first dey allow transparency mm-hmm. and two once the rule of law is out of a country transparency no fit stay there because transparency and rule of law na dem be friends when dem dey stay together e just be like as i dey so if i get right hand and left no dey my my body no dey complete so you con need stick i con need stick to the tail waka and that stick when you go call join my hand e need to function as the real hand therefore if a rule of law is in a place and transparency not dey the rule of law no dey stay e go run mm. because e go be like pikin when dem born born in a polygamous home and he's all alone no sister no brother but others have six six sisters mm. six six hmm. brothers and it's na only him mama born for there so rule of law no dey stay for where transparency no dey transparency no dey stay for where rule of law no dey and if the two dey together participation must function let us be very sincere so by the time we look at all dis the indigenous nigeria now wetin be your work knowing too well say by the time we bring this thing to the fore you come discover say all these things right now e no work wetin come be your job today i wan challenge you say your job na for you to now watch out walk out a way in silence i remember when we dey talk this morning mm-hmm. walk out a way in silence sometimes when person say don talk i think to me sometimes it's even better no talk so that make you no know wetin dey your mind abi sometimes i dey feel say we dey too talk Uh, no wait for this station no because you know why eh. no there are times people need to talk the people wey you dey talk to no need to talk okay the reason be say you you use one language yesterday when the bride and the groom wan see each other some they say the ten virgins dey sleep mm. one come dey wake dem mm-hmm. the voice wey dey wake na im we dey with now <laughs> the the thing wey dey come for front na be the husband wey wan come see the wives but the wives wey carry lamp wey no carry kerosene mm, politician sacrifice don get those ones Why the ones wey carry extra oil na the ones wey fit escape hmm. the the the the cocoon The cocoon. so na there we dey now right now we dey talk because na we be the voice when they do the waking up hmm. therefore my people the country dey very dark somebody say na only twenty five percent remain for nigeria nationhood to disappear if a man as a father your wife tell you say e remain just twenty percent for the manhood wey dey in between your leg to finish you go go reactivate yourself. i i get wetin for for that one. you go fit wake the person eh, up therefore if you are going to take something to make sure you return <laughs> why you no go let nigeria wake this morning wetin we dey talk from this platform be say the indigenous nigerians having checked so far may we no complain again let's work out a way to make nigeria a better place na so i take am reach this morning okay madam ikwekwa the way wey you dey look since e be like say you get you get eh, something to add join am talk to the indigenous nigerians we don talk about transparency na today na we go fit take am yeah we go round am up so talk to the indigenous nigerians on the way forward on transparency This thing make we take am we need to take am to the grassroots mm. my people, um, i know say una dey lis ten to us una don dey hear people dey talk since on this matter the truth be say transparency na one uh, characteristics of good governance and we dey see am say e no dey work for us for this side dem no dey apply am because our leaders dem no dey transparent at all for leaders to dey come meet us for our community during campaign come promise una heaven and earth and because of that one na say na better person and even before the election go start e go fair carry one bulldozer come drop for una junction e go scatter the road tell una say e wan pour quota <laughs> then after four years when e wan waka comot e go come pour something on top na when rain wan start e go come pour something e go tell una say rain no let dem finish the work <laughs> my people dem wan do campaign dem come share wrapper for una all of una go collect dem give una food rice make una eat all of una go collect then after that four years una no go see him break light no matter who these people be whether na una una pikin for community for there na e come dey do all this one all these things no be im be the main thing wey dem suppose to dey do because person wey you give uh, fish make e chop e no dey know how e no dey know how to go river go fish na wetin all these leaders dey do na na e be that that is why you find out say dem no fit do anything for una community una still dey where una dey the condition wey dem take leave una wey dem come take do campaign na that condition na dey even after dem don stay four years nothing wey dem come do for where government for where good governance dey everybody wey dey come do campaign na una go check, checkmate the person whether e qualify to go sit down for there una go look where from dey come if na family man una check e family whether e don fit take care of e children e don fit take care of e family before e begin dey ring bell say e wan sit down for one chair wetin don do for di community where e from come no be the one wey e wan come do wey e come dey take represent say i don come how often e dey sleep for di community how come e don call that community wetin be di impact for there The office wey e first dey wey for dey work if e get workers for the place wey dey follow am work una go ask how e take e sabi work where for dey work e know wetin e dey do make we no carry dey put anybody for position say because of say e come give us one wrapper or because of say e come share something for us because of that one we come go press hand for am for paper then after all of us go dey suffer five thousand no go carry you for four years all these things no be the quality wey dey make person be good leader no be him at all at all we need to checkmate them make sure say yes all these people dey balance not just balance because dem fine for body They balance both for house even as family man everything wey everything about them must dey balance because who no fair balance e no fit go balance other people. na the truth be that because na where all these people for don fail us na it be this check all these people wey be leaders wey dey position for one place or the other check where they from dey come for uh, where they from dey come from their past They don dey cheat for church since they come yeah. dem don dey mess up things dey come since <laughs> They take cloth take dey cover am <laughs> enough is enough no be this time wan take cover people mess up make una open and make people see. Mm. because if una cover am they go continue to dey mess up dey go. and they, e go become pro become problem for all of us. or make dem open am by themselves make we dey see. yes <laughs> so this time around anybody wey e be say e don fair mess up make e no enter any place because we no want because those people dey no dey fit dey do anything wey e good because na the same thing like somebody say something dey your dna na their dna to dey mess up anybody wey get dna of mess up make e no enter any political seat or leadership for dis country because we no want dem. <laughs> waka comot. eh my pipo dey <laughs> say na wetin person comot eye na im mate do pass am make una comot eye for dis people wey get uh, uh, failure for their dna o or wuruwuru for their dna so that we fit move forward for dis country my name na sandra ikekwa. <laughs> well my country people, i i no fit laugh i can't fit laugh i just dey try to hold myself ekekwa first laugh with her leg you fit laugh with your hands <laughs> well um, as e be eh our country wey no get local government wey na for paper get local mm. government e say transparency go dey mm. e no fit dey na we dey shout say we get three arms of government na lie o oh. three tiers of government na lie mm. we only get federal and state finish there is nothing like local government make we just forget that one because all the governors na dey dey collect local government money the money go only hit their account they go ask them return am to me if you no return am to me you are going next week they go tell the state house of assembly give them something that those one go indict the local government chairman they go remove am wetin i dey try to talk whatever we dey do this time 2023 don dey come as i dey talk to una so some states dey there is nothing like local government chairmen o na administrators dem dey use so that dem go fit collect everything Everything and the same governors go dey tell you say money no reach then They go now tell you say they wan borrow the local government money where you see money Where you you wey you say you don get money where you see the money Where you wan borrow am just be like say you come meet me say find me money abeg i need like hundred thousand i say i no get money then i come call you say come and you know wetin dey there i wan borrow you one million naira now <laughs> you go pay back with interest yes na fraud be all those things so we should be careful abeg indigenous nigerians more na wake up open your eye in fact if you no gree open use matchstick put <laughs> so that you go use torchlight dey watch them. May dem not do una uh, eh, tiku tiku the way dem do us last time this time na torchlight we dey carry go polling uh, eh, station to make sure we see everywhere they dey do una well done na me una brother oga mike the organic senator una well done. Oh, wey dey sharp our money. <laughs> my people yes the truth be say the the fight no be just for me and you and no be fight of setting blow for street o. Oh the man when he won't really see he know the first blind the eye Oh, if you want make you see now for you to stand for an angle where you go make sure say sound no enter your eye hmm. therefore i wan beg the indigenous nigerians The spirit of not seeing the spirit of say you no go ever know a e day street they waka up and down hmm. no let them catch you o oh. hmm how e go fit arrest you na when you agree to touch when you chop with them. when you go chop with them. na when you agree Collect to collect when you agree to stay if the meeting dey go on by the time you finish you don already dey involve. and tomorrow you no go fit escape i therefore wan beg you this wonderful day make all of us join hands together stay away and watch well come together as one broom in fact a complete palm tree yeah palm tree o oh, not be broom oh. as a complete palm tree i no advertise broom o this time around uh, broom don fail o oh. na palm tree now mm-hmm. we wan use palm tree take sweep <laughs> like aron as e dey sweep for odo therefore this wonderful morning me and you go come together sweep all this dirty away so that we fit get di nation nigeria back and get a country wey we go fit call our own My name na Adiomo Akao. I salute you this morning. Hmm. Oga Adiomo, uh, eh, when you and uh, Mike dey talk, una dey talk say we no get local government. I say Nigerians say we sabi learn well well. Yeah. We dey learn, dem dey teach us say we fit do without, the local government. So therefore the indigenous people of Nigeria go back to your roots and begin make laws, make uh, uh, get an agenda agenda wey go work for your people. whether you dey for the north the south the east and the west They don teach us finish we sabi learn well well the information wey una hear and use na be the power wey una get to take comot for the situation wey una find una sef till next time wey we go come again This na inform radio and una business and lifestyle program inform me with olayemi agboga and co And my name now, Olayemi, I salute you.